hello my correct people. i don't carry another shaky video come for now right now my people. hmm my people. This one shock everybody o oh. i see only of ife and um, uh, queen naomi family from um, uh, im eh, e family from um, akure the Devil palace i saw it in the palace in uh, eh, dey pray and any of Ife talk some things. Yes, first and foremost, my correct people, welcome to um, Bose Corners TV. If today is your first time when you come across my channel, uh, may you not forget to subscribe, hit on your notification bell, so that anytime we upload video, you be the first when you go to get them. So my returnees, God will bless you now and not take una for granted. And for those when they go, they come back. Almighty God I him go reward you now i they speak english and broken for my channel i they deal on royal home celebrities i they deal on politics for my channel so guys let's go on to this video so my correct correct people, i don't come i come this one eh anything wey me i see for social media for my channel na eh, for i be blogger my people. whatever i see i talk yes you get one video and i do yes you e did for my bcg tv yeah if una watch this one finish make una go watch and for there Now go see only of ife as they e deal with um uh, di pipo wey queen ami family when e come from akure yes according to in the information di dis thing there for there not queen ami mama or not queen you know uh, the get family or the elders yes elders o so im e gonna explain yes say him wife say him wife go he con come there say they no gree give back give am eh, gree give am back him wife again na wetin e dey talk? say they no gree give am back him wife you understand say ah so everybody come dey laugh so he come pray He con say as e come He con come pray you understand as e pray e come no home where they no they get wahala you see after six months again anoda one con happen again as e con dey talk they no con gree give am back eh e no give am back as e do rich, you know you understand my people? as i say this thing i say no not be let me go see this thing e dey very very some kind thing wey me and they see It e is dey like eh, this thing video for where me and they shebi na know say sometimes eh like say abeg some people make una no vex o oh. mm-hmm. in case queen army you hear this no vex you understand we be we just dey talk of um, family you know if uh, woman marry husband no be mama e no be eh, eh, papa sef no be be family They get they have everybody get them. not be only queen I mean everybody get them, for we everywhere Now di you know say as he be king my people, as he be king as queen eh, only of ife be king so the in-laws we can't go see any home when when whether king not be king That thing they happen come on happen say if something happen they can't go ask them. Ah, our our what wetin happen between our uh, daughter o say we see our daughter our daughter come house we no know what it happen Now we say okay o because you know any home when we say there is happiness say the the the the wife and the family husband say dem really dey good things with the husband then the family member which is family member of a woman is not just the brother the sister no no everybody get family member elders for that video my people. make now go go watch am for bcg tv for my channel bcg if you never subscribe subscribe to that channel and follow me on my facebook page as boseconance tv so guys as i see this video now i'm carry on, oh, my people. i look and look and look and lis ten na later eh na know say eh dat video may i be put ah may i be fair put another dis title as i come watch dat video reach am may i come go see am say ah as i no be eh kabiyesi know who e dey talk about now who be im wife kabiyesi wife wen e dey for ekiti na queen naomi be wife wen e dey ekiti na abi kabiyesi marry another wife for ekiti no be one wife kabiyesi get from Ekiti. Akure. Na Queen Naomi na be. I be not be Queen Naomi. Na only Queen Naomi be wife na when he get for there now. You understand me? So my correct people, now I see this video, now I thought say ah, Kabiyesi he pray. Yes, he pray. And he see wish say say things go happen, things go see said settle. According to wetin dem dey talk, like me, dem say every time everybody say no say kabiyesi dem say na king a king is supposed to marry dem say e suppose to marry thousands of wives maybe like one hundred thousand wives you understand because dem say king solomon of our time but like me marrying of wife doesn't make him um, mm, he? he's not a priority he, don't. he don't fit am he don't fit our queen our king yes my people this is my opinion everybody get he or or her own opinion you understand everybody now get he or her own opinion yes my own opinion is quite different from your opinion that is why this place is a channel and you are free to leave your comment about what you think no insult and especially one particular guy wey dey come dey talk. eh di you are doing deformation i know say na palace for dey come all those eh, olori um, um, pipo na dem um, what do they call am runke pipo yes all dis eh, olori wey no get sense na dem dey send dem dey come come dey leave comment buy data for dem dem sef go come begin dey write dey leave english i just decide that anything one i dey write i dey i dey delete am no be now you go fight for caviarcy e. hmm how many people you want fight now? so now ten ten thousand now bob Now that they give you now when you take dey waka for the whole shame on you sha go dey write english it is too late to cry nobody write post caviarcy e name e don't already the internet e dey google everywhere before post come out you understand so post come out anything say the right post why KBC no stop am when arewa dey cause queen army? you understand Now no say arewa go come out you can't talk Now you get your mat. me sef i get my own mat. so whatever me i see i will talk mm, arewa wetin me i see too anytime you talk i go talk uh, i go dey call your name till they talk mm. but because people not go know say na you are they talk to now make me go even use that name i go use uh, eh, wb you understand so my people, when i try to go to my second channel go check her out Now go see the video for there my people. The video there for he for there so make now go watch her about eh, waiting only of ife and people from akure watch and reach can and i go hear uh, for bcg tv it e is for there so as i put that video for here so i can't say make i can't use my mouth even though there was title i did but i change it to something else you understand so guys try and leave your comment according to what you watch and don't forget to subscribe and don't forget to share this video thank you very much for always coming to my channel so please leave correct comment for us we will not we are we we are moving forward we don't move oh. now. the winning team now we dey join you understand we not there for na so it e not happen na so it e can't happen so we dey we don't move move we move so guys i love every one of you for always coming to watch my videos. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you so much.